sana kuzwali mkaza his family
murumva radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere mu burundi aho abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bemeza ko igihe kitaragera cyo gukuraho ibihano byafatiwe uburundi zimwe mu mpamvu batanga kuri bo uburundi ntibwubahiriza uburenganzira bwa muntu bikubiye mu ibaruwa bandikiye joseph borel fontey ukuriye urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda aratubwira ibikubiye muri urwo rwandiko
muri iryo kete ryagiye habona kuri uno wa gatanu abo bashingamateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango w'ubumwe bwa burayi uri kuraganira na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'icyo gihugu abashingamateka bamenyesha ko hari hapfunditswe ko bafatiye ku ngingo ya mirongo icyenda na gatandatu y'amasezerano ya kotonu atubahirizwa mu burundi icyo gihugu cyari cyafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe uburundi bwubahirije agateka kazina muntu bugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikorwa n'inzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi sndefdd rw'imbonerakure abashingamateka bandikiye joseph bomel fonteles bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira bakanyuruzwa gusambanya abagore ku nguvu kuboreza igufa abantu guhagarikira abantu busana cyane cyane abo mu migambi itavuga rumwe na leta bikibonekeza cyane mu burundi bamenyesha ko ku guhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu burundi yuzura leta nayo bakavuga ko atakiri kwirakora kugira ayo mabahagarare abashingamateka bamenyesha kandi ko mu burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe sndfdd ayo majambo akaba ateye impungenge abashingamateka b'umuryango w'ubumwe bwa burayi bafatiye ku ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u rwanda mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane abashingamateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'uburundi n'ubumwe bwa burayi isubira kuba myiza ari nkenerwa ariko mu gihe uburundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka ka zina muntu abo bashingamateka b'ubumwe bwa burayi basaba leta y'uburundi gufuta imitahe yahawe abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka ka zina muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yosanirwa na leta ikanakingira abamenyesha amakuru amashyirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora mu guheraheza urwandiko rwabo bamenyesha ko vyihutirwa ko leta yokwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu abashingamateka bamenyesheje joseph bomer fonteles ko ingingo ya 96 y'amasezerano ya kotonu iteganya gusubira gusuzuma ko ibijanye n'agateka kazina muntu vyubahirijwe bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ivyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'ubumwe bwa burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi kuri uno wa kabiri ambasaderi albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakuru makungu yari yabonanye na Claude Boshi aserukira umuryango umwe bwa Burayi mu Burundi yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi nayo Claude Boshi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari ukwihuta ahubwo ari intumbero vyofata Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu cyumweru dushoje ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX u Rwanda ruzakira inkingo zirenga gato kuri miliyoni imwe ese ibi bivuze iki kuri icyo gihugu nibyo mugenzi wacu Edi Rwema yavuganyeho na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Daniel Ngamije izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa vax facility Ah, muri izo ngizo harimo ah, ibihumbi ijana na bibiri magana cyenda mirongo itandatu mu rwanda rubonye ah, za pfizer ah, mu bihugu bine byo muri afurika birimo ah, south africa cyangwa se afurika y'epfo tunisia cape verde n'u rwanda nyine akaba ari inkingo zi- tubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na gavi ku myiteguro n'ibi- n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu tubashe kubona izo nkingo turazibona rero mu byiciro bibiri ibihumbi ijana na bibiri na ma- magana cyenda mirongo itandatu bizaboneka mu gice cy'uku kwezi tu- turimo ni ukuva mu matariki cumi n'atanu Ah, hanyuma ikindi gice cya kabiri ibihumbi magana cyenda mirongo icyenda na bitandatu biboneke mu mpera zu- z'uku kwezi kwa kabiri Ah, ibyo ari byo byose umuntu ntabwo yavuga ko ari inkingo zihagije u rwanda rukeneye ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije ku ku zo dukeneye kuko tugomba gukingira nibura abantu mirongo itandatu ku ijana bat- batuye mu rwanda Ah, tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi Ah, iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite ah, mirongo itandatu ku ijana yabo ah, biragenda bikatugeza hejuru ya ya miliyoni hafi cumi n'ebyiri z'inkingo za doze tuzabona kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri mirongo itandatu ku ijana Ah, izi tugiye kubona cyane cyane turaza kuziha abakozi bo kwa muganga kuko nibo bumva bagomba kubanza kurindwa kwandura iyi ndwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi baba bari kumwe n'abarwayi barwaye covid nitumara ku abakozi bo kwa muganga ni ukuvuga abaganga abaforomo abajyanama b'ubuzima aba- n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka mirongo itandatu n'itanu cyane cyane mu baba- mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo iyo barwaye covid bapfa tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya covid kuko nabo ubasanga kwa muganga ukabasanga mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda Ah, ni uko gahunda imeze tukazagenda rero ah, twongera nyine umubare w'abo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka Ah, nyakubahwa minisitiri ah, iki kibazo ahanini ah, ndakibariza abasura u rwanda cyangwa se abandi banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu rwanda mu mabwiriza mashya ah, mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha mirongo irindwi n'abiri byavuye ku masaha ijana na makumyabiri hanyuma yagera mu rwanda akajya mu kato iwe k'iminsi irindwi ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha makumyabiri n'ane mu mahoteli Ah, byanogejweho kurushaho ndetse hari n'inyandiko mu kandi iza gusohoka ibinoza hari n'abisobanura kurushaho Ah, icy'amasaha ijana na makumyabiri cyo numva cyumvikana ku bantu bajya kuza mu rwanda byagaragaye ko amasaha ijana na makumyabiri iminsi itanu ah, niko bingana wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe imi- iminsi itanu mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima busanzwe aho ari byagaragaraga yuko ashobora kwandura mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite seritifika yerekana ko batarwaye ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu babiri batatu bane banduye kandi bafite iki- eh, bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi itanu mbere yuko bahaguruka Ah, ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period kuba igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi irindwi ugeze mu gihugu wongera kwisuzumisha kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege wanduriye ku kibuga tugire amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yi- yisuzumishije niba yaranduye tu- tubashe ku- ku- kumubona hanyuma nyakubahwa minisitiri mu gusoza ah, ubwongereza bwashyize u rwanda ku rutonde rw'ibihugu ah, rutemera ko abaturage bavuye muri icyo gihugu binjira mu bwongereza ahanini bakavuga ko babihera ah, ku mpungenge z'uko hari ubu bwoko bushya bwa virusi ya korona bwagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe birimo afurika y'epfo ese hari ibisobanuro ubwongereza bwari bwabaha ese hari icyizere cy'uko u rwanda rushobora kuzakurwa kuri uru rutonde hanyuma se mu bijyanye n'ubwo bwoko bushya bwa virusi ya korona bwari bwigaragaza mu gihugu cy'u rwanda ubu ngubu ubwoko bushya ntabwo turabona mu rwanda ari naho twibarije bashaka gusobanuza igituma icyo cyemezo cyafashwe birandikwa biratangazwa nizeye ko mu biganiro bihari ndetse no guhishingira ku makuru afite ireme bijyanye n'ubushakashatsi buba buri gukorwa ibintu bishobora no guhinduka ariko kugeza ubu ngubu twebwe icyemezo cyafashwe nta shingiro rishingiye ku bimenyetso bifatika bihari muganga daniel ngamije minisitiri w'ubuzima mu rwanda nagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane urakoze rwema mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku mibereho y'abarwaye indwara zidakira muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda turebera hamwe uko bari guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwabo iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole gira neza
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
minisiteri y'ubuzima hano mu rwanda itangaza ko mirongo icyenda ku ijana by'abantu bapfuye bazize icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu rwanda bari basanzwe barwaye indwara zitandura ziganjemo izidakira akaba ariyo mpamvu hakenewe kongerwa ingufu mu kuzirwanya indwara ahanini zivuga ko zidakira ni kanseri diyabete umutima sida n'izindi zikunze kwibasira abantu zikanabahitana twaganiriye n'abantu batandukanye barwaye izi ndwara maze batubwira uko bitwara muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda reka tubumve byarampangayikishije cyane kubera ko n'ubundi nari nsanzwe mfite ikibazo cy'ubwandu ndavuga ngo noneho ubwo hateyemo ikindi kibazo nanone kandi umubiri wanjye ukaba ufite intege nke ubu noneho rwose ubuzima burangiriye ahangaha wavuga ati si ubu noneho ko ngiye guhura n'iki kibazo kandi nkabanywa n'imiti n'ubundi nta ntege nsanzwe mfite zikomeye mbega none ubu ngubu koko ibi bibazo bije noneho turabigenza gute batwigisha uburyo tugomba kwirinda dukurikiza amabwiriza tukabikora ariko noneho ukumva ufite ubwoba ukumva ko bitashoboka usibye yuko nyine umuntu abyihanganira agakurikiza amabwiriza bavuze ukajya uguma mu rugo ubu ni ukuvuga ngo twirinde ingendo za buri mwanya aho ugiye ukagendana agapfukamunwa uko nifashe se ko nagiye kwa muganga nta kindi bampa imiti- imiti numva ni myinshi cyane mba ndi nayo ndwara diyabete nkarwara umuvuduko mu mutima nkarwara n'intu- no mu- n'igifu impangarika iyo numva ndwaye mbabara imitsi ndayifata nkagenda nkavuga uko ndwaye gusa bahangayikishijwe n'uko bavuga bati nk'abantu mufite ubundi bur- burwayi nk'aho ufite ubwandu iyo iriya ibagezeho mufite imbaraga nke n'ubundi tu- uhangayika rero ko nuyirwara n'ubundi utagomba wenda kubaho ariko batubwira ko umuntu yirinze ntacyo yaba mu by'ukuri nagize ubwoba kubera ko numvaga umubiri wanjye usanga mu intege nkeya kubera ko ndwaye indwara iri koronike idakira noneho n'ubundi nkumva ko icyo cyorezo kije kimfashe gishobora gufatana na cya cyorezo kindi bityo nkaba na- napfa vuba Rero ikibazo cya sima ni ukuvuga ngo eh, indwara yanjye ngomba kuyitaho kubera ko isaha n'isaha ngomba, ngomba, ngomba gushyiramo umwuka aho ku cumi n'icyenda umuntu ashobora kwirinda wenda akamara nk'iminsi kwambara agapfukamunwa Eh, waba uhuye nawe uhuye n'abantu uka- ukamenya ko uri bukarabe amazi meza n'isabune numvaga nk'ubuzima burangiye kuko numvaga uburyo yihuta kuko bitangira batubwaga ko no gukora ku rugi uwayanduye yakozeho nabwo uhita wandura mu by'ukuri nkumva ko dupfuye dushize abantu dusanganywe indwara zibasira umubiri cyane nkurikiza amabwiriza batanga ndirinda bishoboka ubundi ngafata imiti neza nk'uko bikwiriye kwambara agapfukamunwa aho ngiye hose ndi buhurire n'abantu benshi gushyiramo intera ya metero n'igice hagati yanjye n'undi muntu kwirinda kuramukanya no gukaraba buri kanya kandi kenshi amazi meza n'isabune turabashimiye aba barwaye indwara zidakira ziganjemo izitandura badusangije uko bari kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda nyuma yo kumva ibitekerezo by'abo twaganiriye muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle wikeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa amaze kwakira muri iki kiganiro christella umwanya ni uwawe
urakoze nikore kuma ikaze nanjye bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ndabasuhuje reka duhere kuri hakizimana ezekeri aho yagize ati abafite indwara zidakira bagomba kwitabwaho by'umwihariko n'ababari hafi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda kuko abafite izo ndwara baba bafite ibyago byo kwandura covid cumi n'icyenda kiringa evode we yagize ati abarwaye indwara zidakira uretse no kuba bafite ibyago byo kwandura covid cumi n'icyenda n'imibereho yabo yarahindutse abababa hafi bagomba kubaganiriza byabarinda kwiheba bikanabafasha gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda nzabazimana teresiforo we yagize ati mfite nyogokuru wanjye urwaye asima ariko usanga yirinda kugera aho abantu bateraniye kubera impungenge zo kwandura covid cumi n'icyenda iradukunda muri suwerere mu karere ka musanze yagize ati abarwaye indwara zidakira ubuzima bwabo ntabwo buhagaze neza kuko bamwe batakaje imirimo yabafashaga mu mibereho nk'ababana nabo tugomba kubakangurira gukomeza kwirinda by'umwihariko bakurikiza amabwiriza bahabwa n'abaganga bashinzwe kubakurikirana yakomeje avuga ko bajya banakora siporo bagafata n'indyo yuzuye byabafasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo yagize ati nishimiye insanganyamatsiko mukomeje kutugezaho ku bijyanye n'ibiganiro byo kubaka ubushobozi bwo guhangana na covid cumi n'icyenda nyandwi urakoze cyane dukomereze kuri harerimana jean paul uherereye mu murenge wa jabana aho yagize ati twebwe abantu tubana nabo dukwiriye gukomeza gushyira ingufu mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda byaturinda nabo bikabarinda kuko iyo covid cumi n'icyenda ibagezeho irabazahaza reka nsoreze kuri nsengimana eric uherereye mu karere ka bugesera aho yagize ati uruhare rwacu ni ukubegera abafite izo ndwara zidakira muri ibi bihe tukabahumuriza aho kubatera ubwoba byabaviramo no kwiyaho ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye ushobora kutwohereza ubutumwa bwawe ndakomeza mbwakire nikore wasubirana ijambo iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha inimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo uwizera arivera ni umubyeyi utuye mu karere ka gicumbi urwaye igifu kidakira avuga ko muri iki gihe yubahiriza amabwiriza yose yashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ngo kuko afite impungenge ko kiramutse kimugezeho cyamuzahaza mugenzi wacu ishimwe honore yaramusuye ukamunywa simba nkabuze kaba kahari uyu mwana akanjyana nawe agafata akakambara nagera mu rugo ntakaraba agakuramo nkabika yewe sinkubeshya nabyumvishije ndavuga nti njyeweho ndapfa nakutse umutima rwose ndagira igifu n'indwara ningeraho bikampuraniraho byose sindapfa ubwo noneho nkitwara neza ntikagapfukamunwa bavuze sindajya nkakuramo no ku mugoroba nkajya nkambara ariko indwara itazangiraho n'iki gifu ntabwo nabikira byose keretse umwana wanjye adahari adahari bwo nahitamo nabagira kwifata neza bakifata neza bakajya bambara n'agapfukamunwa bagakaraba bagakaraba pe bakakambara bakambara bakageza hano nta kindi ntayo ngewe ntayo ufite rwose no kwa muganga baransuzumye bashyizemo na bya bijya bashyiramo basanga nta ndwara afite ariko nacyo kiranzengereza we ni imyitwarire avuga ko ayifashwamo n'umukobwa we mukeshimana ernestine ernestine tubwire uko wita ku mubyeyi wawe ndetse unabisanishe n'ubu mu gihe cya covid cumi n'icyenda yakoze yabimujahaje cyane ajya kwa muganga bakamuhereza imiti iyo bayimuhereje rero kubera ari umukecuru njya mwibutsa kuyirya neza nkamukorera n'isuku nkamubwira n'ukuntu yitwara muri kovide akambara agapfukamunwa nkamwereka ukuntu azajya akaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune no kwirinda kujya mu bantu benshi nta nubwo akunda kujya mu bantu benshi akunze kuba ari mu rugo amutekera n'ibiryo akabasha gukoramo amushigishira n'igikoma mbese bisanzwe nta kindi
arakoze uwizera arivera iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe inzobere mu kwita ku bafite indwara zidakira zemeza ko umuryango w'ufite indwara idakira ari wo ukwiye kugira uruhare runini mu kumwitaho mu gihe umurwayi abonye igisubizo cya muganga cyemeza ko arwaye indwara idakira icyo gihe umurwayi icyo aba akeneye si imiti gusa hari itsinda ry'abantu bakagombye kumukurikirana gusa ngo umuryango we niwo ukora ibirenze iby'umuganga ariko nawo ukaganirizwa zongeraho ko ufite ubwo burwayi akomeza kuba umuntu akwiye kubahwa agafashwa ibishoboka byose nubwo yaba arembye cyane minisiteri y'ubuzima mu rwanda itangaza ko ibipimo byerekanye ko virusi ya korona izahaza ndetse ikaba yanahitana ubuzima bw'umuntu usanganwa indwara zitandura n'indwara zidakira mu gushaka kumenya impamvu y'ibyo byago byo kuzahazwa na covid cumi n'icyenda n'uburyo byakwirindwa mugenzi wacu noel manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr uwinkindi francois reka tubumve impamvu abantu barwara izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura bazahazwa cyane n'ino ndwara ya covid cumi n'icyenda nabishyira mu buryo bugera kuri kuri butatu icya mbere ni uko byagaragaye ko iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda yibasira abantu bakuze cyane cyane abantu bari hejuru y'imyaka mirongo itandatu mirongo itandatu n'itanu kuzamura kubera ko imbaraga z'umubiri wabo zo kurwanya indwara ziba zaragabanutse iyo rero ibagezeho ntibabasha kuyirwanya nk'uko umuntu ukiri mutoya ayirwanya icya kabiri ni uko izi ndwara zitandura nazo harimo indwara za diyabete indwara z'umutima indwara z'impyiko indwara za kanseri indwara z'ubuhumekero nazo zigabanya cyane ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo nabwo umubiri uba utagifite ubushobozi buhagije bwo kurwanya indwara zitandukanye ndetse harimo n'ino ndwara ya covid cumi n'icyenda ubundi buryo navuga bwa gatatu ni uko izi ndwara zitandura nazo akenshi zifata hahandi n'ino ndwara ya covid cumi n'icyenda yibasira cyane nk'ibihaha usanzwe urwaye asima irafata mu bihaha nimba rero usanzwe urwaye asima ibihaha byarangiritse bitameze neza urumva ko irakuzaza kurushaho ni uko ino ndwara ya covid cumi n'icyenda ubundi ni indwara itangirira mu myanya y'ubuhumekero ariko abagira indwara ikomeye cyane ibindi bice by'umubiri harimo impyiko harimo umutima harimo imitsi itwara amaraso navuga yuko rero nabwo iyo rero bihageze ihageze kandi n'izi ndwara nazo ariho zibasira haramaze kwangirika bituma rero wa muntu usanzwe usanganywe izi ndwara zitandura ino ndwara ya korona virusi imuzaza cyane ndetse akagira ibyago byinshi byo guhitanwa nayo cyane cyane ko imibare igaragara ku isi no mu rwanda ndetse yerekana ko abagera abari hejuru ya mirongo inani ku ijana ndetse kugera kuri mirongo icyenda ku ijana bahitanywe n'iyi ndwara ya korona virusi bari basanganywe imwe mu izi ndwara zitandura tuvuga ndetse hakiyongeraho n'umubyibuho ukabije nawo wongera ibyago byo kuzazwa cyane n'ino ndwara ya covid cumi n'icyenda ndetse ikaba yanaguhitana niyo mpamvu mujya mubona no ku maradiyo dutanga amatangazo dusaba abantu babana n'izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura ndetse bashyiramo n'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida yuko bagomba kwitwararika cyane muri bihe ndetse bagafata imiti yabo neza kugira ngo bagumye bagire za mbaraga umubiri ugumye ugire bwa budahangarwa kugira ngo nibagire ibyago byo kwandura korona virusi babashe kuyirwanya neza muri kino gihe se cy'icyorezo uwo murwayi w'izi ndwara zidakira w'izi ndwara zitandura yakora iki kugira ngo yirinde muri kino gihe iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ubutumwa nabaha cyangwa icyo nababwira ni uko bo nimba abantu wenda batarwaye izi ndwara birinda mu buryo busanzwe wenda bakurikiza amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda iyi ndwara nawe dukunda kuvuga ngo bo bagombye kwirinda inshuro ebyiri kurusha abandi kubera yuko nibo bagira ibyago nyine byo kuzazwa cyane n'iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda ndetse ikaba yanabayitana ni uko tubasaba kwitwararika cyane kurushaho bakirinda kujya ahantu hari abantu benshi banagenda tukabasaba yuko bashyiramo intera ihagije bakambara agapfukamunwa neza bagakaraba intoki n'amazi n'isabune cyangwa se afite uramutse usukura intoki wahandi sanitayiza bakaba bawukoresha ikindi kintu cy'ingenzi tubasaba ni uko bagomba gukomeza gufata imiti neza kuko nubwo bwose yego baba barwaye izi ndwara ariko iyo ufashe imiti neza iyo ufata imiti neza bituma umubiri wawe u- ugira n'ubundi navuga utagira imbaraga nke cyane ku buryo harimo eh, abarwaye iyi ndwara ya korona cumi n'icyenda basanganywe basanganywe izi ndwara barakize ariko ni uko abakize ni uko n'ubundi bari basanzwe bafite wenda umuvuduko w'amaraso u- arawufite ariko afata imiti neza ibipimo bye bimeze neza uruhare rw'abakikije umuntu ufite ubu burwayi bw'indwara zidakira bw'indwara zitandura ni uruhe E, twirinde ariko turinde n'abandi so noneho ni ukumenya yuko abantu babana rero n'abantu barwaye izi ndwara zitandura bafite intege nkeya babana n'abantu bakuze ni uko bagombye kwitwararika nabo bagakurikiza izi ngamba I- rero ni ukubafasha twaba hafi tukamenya ko ba- imiti yabo bayifata neza tukamenya ko nta kibazo bafite baruhuka neza ndetse natwe menya yuko babana na- na- n'abantu bafite imbaraga zitari nyinshi bakirinda kwiyongera ibyago byo kwandura noneho bakaba bananduza n'abo babana kandi bafite imbaraga nkeya noneho bakanamenya yuko amabwiriza yo kwa muganga imiti ba- bayifite ibipimo byabo bimeze neza numva nta kindi kidasanzwe twa- twavuga aha ngaha arakoze dr uwinkindi francois umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico sigasira turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro
iyumvire igice cya cyenda cy'ikinamico sigasira duherukana nkusa amenya ko kugira ngo agezwe kwa muganga ubwo yari arwaye hitabajwe nimero rimwe rimwe kane ruzinda nawe yari yasezeye akazi bimeze bite ubu wicikwa
waramutse meto hinjira nta kibazo mwaramutse neza muke mwaramutse ntabwo ntinda hari icyo nari nje kukubaza ahubwo icara hano nanjye mbanze nkubaze ari njye
amaye nka muzehe ukaba uramfatiranye nkagufatirana mbwira ahubwo iby'urukingo rwa korona numvise ngo rwabonetse ruri kugeragezwa ku banyafurika Mm.
bimeze bite He, umva ni wowe ujya utumenyera amakuru y'iki cyorezo rwose mbwira rero nanjye ibyo bintu nabyutse mbibona kuri watsapu ariko ni igihuha pe Mm. ubu ibihugu byose biri kugerageza gushaka umuti cyangwa urukingo ariko kugeza ubu nta makuru y'ukuri aratangazwa nta n'abantu runaka bazwi bari kugeragezwaho urwo rukingo reka sha rero mwigendera kuri ibyo ahubwo duhange amaso ku makuru minisiteri y'ubuzima itugezaho wa mugani Mm.
tunakurikiza ubwirinzi leta idushyiriraho Eh.
Eh, ngo harya washaka kumbaza iki nyine Eh, nagira ngo nkubaze niba byashoboka ko twabonera umwanya w'akazi mushiki wanjye kayitesi Mm, ariko uba muzima meto gute se uyobewe ko n'abandi bakozi batashye uretse n'ibyo urabona amahane ya nyoko ntayakira
ese wambwiye nkaguha n'akabuga kuba ku gitsi nkusi reba ukuntu hasize isabune mu ntege nk'abana ese ubwo urajya he kayite
ahubwo wowe ko woga ibirenge ugiye mbabarira nturenge aho ugeze kayite ego nakubwiye ko ntashaka ko ukomeza kugendagenda muri uru rugo sha nta birenze nuko narinje kureba uko umeze disi ndabona wakize yo ese waretse nkategura ikirori tugatumira inshuti zawe ngo iki Hmm, bakaza tugasangira icyo kunywa twishimira ko wakize gusurana ntibyemewe kayite ibyo ntubizi ahubwo nawe mfasha usubireyo konje jyenyine se hari ikibazo nk'u niba icyo udashaka ari igihurire cy'abantu ahubwo nibagiwe kuguhobera n'ukuntu nari ngukumbuye nturenge aho kayite mbere yo kunkoraho cyangwa kugira ikindi cyose ukoraho hano banza ukarabe sanitayiza Hmm, sinabonye uyigendana nkusi Ndakunda.
kubera ukuntu nshaka kuba ndi kumwe nawe kandi nshaka ko tumarana umwanya munini nushaka umbwire nyoga umubiri wose he Hmm. none se nimbirangiza uremera kunyambira nk'uko mbyifuza
aho nkusi azirinda kugendererwa na kayitesi abishobore metode se we uru rugamba rwo gusobanurirwa ku birabura azarunesha naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza kovide cumi n'icyenda
nyuma yo kumva ikinamico sigasira reka dufate akanya noneho twumve indirimbo ya Jules Sentore yise warakoze mana turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize
ntewe ishema ryo kuba mu bwisabwa inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni ifatu alima